ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo cyenda n'eshatu n'ibice bitatu mwirire amahoro nshuti muduteze amatwi muri kumwe na jeffrey mutagoma muri leta zunze ubumwe za amerika abanyeshuri icumi bo muri koleji kirisiti umwami y'i nyanza ejo bitabiye irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye rya robo mu mujyi wa houston muri leta ya texas amakipe y'abanyeshuri agera kuri magana atandatu aturuka mu bihugu bitandukanye byo ku isi niyo arimo kurushanwa mugenzi wacu tim ishimwe harris yavuganye na babiri muri abo banyeshuri bitabiriye ayo marushanwa amarushanwa twajemo twubaka robo yacu igakora nyine ibyo yasabwe gukora kuri matimbaye mu rwanda twarabyize twe dufite umuntu wadufashaga koci wacu yadufashaga kubyiga guteranya amaroboye ngo nyine ikore ibyo yasabwe gukora nyine none kugira ngo muve mu rwanda muze hano uru rwego rwo kuba mwaje kurushanwa hano muri amerika muri kumwe n'abandi bantu baturutse mu bindi bihugu bagera hari kuri magana atandatu hano uru rwego mwarugezeho gute uru rwego kugira ngo turugeraho byasabye ko tubanza twabanje gukora ku ntara nyine turatsinda tumaze gukora ku ntara tugenda ku rwego rw'igihugu hariya mwatubonaga muri ntare arena turatsinda tubabambera babambere sori noneho turatugira hano kuri hano mu rwego rwa international mu mahanga yose nyine muri texas houston hano muri amerika wahabonye gute hano muri amerika ni igihugu cyiza igihugu kirimo abantu benshi zifite ahantu henshi wajya harimo abantu nyine barisanzura cyane bari ntabwo usanga abana nyine nyine abana bafite ibitekerezo byinshi cyane abantu bahari bafite umutima mwiza ahantu ho gutembera ni henshi cyane pe tugarutse ku marushanwa gatoya umbwiye ko mwahereye mu rwanda mugenda mukora amarushanwa kugeza muba ba mbere ndetse mukibona mwageze noneho ku rwego mpuzamahanga iyo ugeze mu marushanwa nk'aya ngaya hari igihe ureba abandi bana muri kumwe ukabona hari icyo bakurusha cyangwa se hari ikintu wabigiraho ntabwo iyo uri kubona abantu benshi utamenyereye bishobora wenda kugutera ikintu cy'ubwo ukumva n'ubwo bwose uzi icyo uri gukora ariko ukumva utewe ubwoba nuko abandi ubona wenda bari imbere yawe
iby'ubwoba twebwe ntabwo tubigira kuko twebwe duhagarariye igihugu cyacu kandi umuntu uhagarariye igihugu cye ntabwo agomba kugira ubwoba agomba kuba akomeye ntabwo mvuga ubwoba bw'uko hari icyo waba ndavuga ubwoba bw'uko wenda ubona abo muri guhangana abo muri kurushanwa bashobora wenda kuba bari imbere yanyu babarusha cyangwa se ukumva ufite ka kantu kakoba urabona umunyeshuri agira nk'ubwoba bw'ikizami n'ubwo bwoba ndi kuvuga twebwe ntabwo ari ikintu nyine wagira ubwoba pe aya makompetisiyo ni ibintu bisaba ibintu biba n'imyidagaduro ni ukuvuga ko mwiyizeye turiyizeye hari ikintu uri kubona muri iri rushanwa uzigira ku bandi banyeshuri mwahahuriye baturutse hirya no hino ku isi cyangwa se hari icyo bo bashobora kubigiraho
hari ibintu byinshi cyane twigiye kuri abantu twasanze hano hari n'ibyo batwigiraho bishobotse urugero twakwigira kuri aba bantu twasanze hano ni ukuntu nyine bisanzura barihuta cyane mu bintu byose bakora hari nk'imbogamizi wavuga mwahuye nazo mukigera ahangaha cyangwa se izo muri guhura nazo ubu ngubu ni izihe
ikintu twahuye nacyo ni wenda igihe ni igihe n'ikirere biragoye cyane ko amasanga hano bari hari mu gitondo ahangaha nijoro usanga tunareba ukuntu bibutinda kwira usanga ati nka saa mbiri ugasanga cyari izuba ukibaza eh harakonje cyane yagiye yakonje usanga hashyushye muramutse mutsinze ayo marushanwa murimo mwiteguye gutahana intsinzi mumeze mute twishimye cyane tubifurije amahirwe mu burundi nyuma y'iminsi igera kuri itanu irengero ry'umunyamakuru sandra muhoza ritazwi ubutegetsi buratangaza ko yatawe muri yombi ubu akaba afungiwe muri gereza ya mpimba iri mu mujyi wa bujumbura uyu munyamakuru wakoreraga ikinyamakuru la nova mu ntara ya ngozi arashinjwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amakuru avuga itangwa ry'imihoro ku mbonerakure izo ni urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi sendedefudede inkuru y'umunyamakuru Pierre claver niyo nkuru ijoro rya mbere mu iborero rikuru rya mpemba umumenyeshamakuru sandra muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi isa imwe z'ijoro aho bita muri paviyo nk'uko amakuru avayo abitumenyesha sandra muhoza umumenyeshamakuru akora ikinyamakuru candika la nova burundi mu ntara ya ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu uheze umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitavye umugwizatunga akorera ku mugwa mukuru wa ngozi kugira ngo amuhe amakuru sandra muhoza yoba yarijijanije imitima ariko mu nyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe ka minsi yose yamara ntawasubiye kumukubita ijisho inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko sandra muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i bujumbura abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impuzu n'udukoresho tw'isuku yamara bahashitse ntibigeze bamubona icyo bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima amakuru yo kwizera ijwi ry'amerika rifise ni uko uwo mumenyeshamakuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa whatsapp urwo rubuga rwitwa burundi media ruhuza abamenyeshamakuru inzego za leta n'abandi nk'uko ijwi ry'amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza yashikirije iciyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa uyareka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko byoba byiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye byofasha umuryango wiwe wikeka ko ari ivyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mu ibohero rikuru rya mpimba yararengukishijwe muri parike nkuru ya bujumbura umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwamanza bari kumwe inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ibyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko amashirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo sandra muhoza muri ayo mashirahamwe harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero na sendika y'abamenyeshamakuru bakorera mu burundi isaba ko amategeko yokurikizwa merikio nicayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'ijwi rya amerika ari bujumbura twavuga tuti si inkuru yatohoje ngo ashire iki gikumu ngo njye sandra muhoza nayitohoje uyaye ariko twabifashe nk'uko ari ugutera inkuru dusaba rero muri sendika y'uko ubwa mbere leta yo kwibuka yuko yatwemereye yuko kuvuga atamesha ko zarapfungwa umva nko wapfungwa azira ngo yavuze ibinyibi mu mugwa wa WhatsApp havugwa vyishi batera inkuru nyinshi twavuga ati n'ukuri ivyo bintu ntibitomoye ntibibereye gupfumurisha amakuru bicafuza ishusho y'igihugu cacu ciza c'u Burundi tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rsf na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo ajejwe imigambi mu gisata ca afurika ca cpj yaganiriye n'ijwi ry'amerika ari nairobi muri kenya yakoze icaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafise ivyemezo ibihe yatarigeze guhabwa uwumwunganira akabonana n'umuryango wiwe bitagoranye ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa umwe mu bamenyeshamakuru ari bujumbura yavyemera ijwi ry'amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore izindi nazo akazitangura mu nyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati hari n'abamenyeshamakuru batwankiye kugira icyo bavuga kuri iryo fungwa ku gutinya ko nabo bohava bagira icyo bagirizwa amashami yigenga aharanira agateka kazina muntu yunga muri iryo mu kwiyamiriza icyo yita inyuruzwa mu mpisho ry'uwo mumenyeshamakuru ifatwa n'ifungwa rya sandra muhoza rije rishimangira amakenga y'abungere ba ekereziya katolika ku byerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro sandra muhoza afise abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we florian rangabiye w'abana babiri bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe pye clavine nkuru ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu muri iyi minsi urubyiruko rwibasiwe n'indwara ihangayikishije yo kubura ibitotsi ni ikibazo gisanzwe kizwi mu bantu bamaze gukura mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none turaganira n'inzobere zivuga ku ngaruka zo kubura ibitotsi ku buzima bwacu ariko turanamenya uko icyo kibazo twakirinda tukabasha gusinzira neza eugene mukankusi gusinzira bigira uruhare rw'ingenzi mu bice byinshi bigize umubiri wacu gusa menya ibi indwara zo kudasinzira ziragenda zirushaho kuba ikibazo gikomeye mu rubyiruko hirya no hino ku isi harimo no muri afurika nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru journal of sleep disorder and therapy cyibanda ku nkuru zerekeranye n'indwara zo kubura ibitotsi n'uko zivurwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere urubyiruko ruribasirwa no kudasinzira neza biturutse ku mpamvu zirimo iterambere mu ikoranabuhanga ndetse n'imyidagaduro ubu bushakashatsi bwerekana ko ku mugabane wa afurika ibibazo by'imitsindire y'amasomo n'iby'ubukungu ndetse n'iby'ubuzima bwo mu mutwe ari zimwe mu mpamvu ziteza ingaruka ku misindire y'urubyiruko kandi kubura ibitotsi akaba ari indwara ikomeye uru rubyiruko ruhura nayo nk'uko bitangazwa n'ikigo cleveland clinic cyo muri amerika icumi ku ijana by'abatuye isi bibasiwe no kubura ibitotsi ku rwego bifatwa nk'indwara mu buryo bwa kiganga iyi ndwara irangwa no kugorwa no kubona ibitotsi cyangwa umuntu yabibona ntibimare akanya kanini inzobere zivuga ko mu ngaruka iyo ndwara igira harimo gutura ibishyito ku manywa y'ihangu gucika intege no kubura ibitotsi bishobora no kongera ibyago by'izindi ndwara nko guturika kw'imitsi yo mu bwonko n'umubyibuho ukabije twashatse kumenya niba kubura ibitotsi bishobora kugira ingaruka ku byiyumvo byawe cyangwa se ku musaruro wawe ndetse n'uko wakemura ikibazo cyo kudasinzira ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri nigeria kuri iyi ngingo
iyo utasinziriye bihagije mu ijoro hagati y'amasaha arindwi n'umunani umunsi ukurikiyeho ubyuka utameze neza ariko iyo ubonye ibitotsi by'amasaha hagati y'arindwi n'umunani ku munsi iyo ukangutse ubyuka umeze neza ugakomeza neza ibikorwa byawe bya buri munsi utasinziriye neza ntiwabasha kwishyura fagitire zawe kubona ifunguro ryawe ry'umunsi rero ibyo ubwabyo ni ibintu byakugiraho ingaruka iyo ntuje nza ku kiyaga nkicara ngatuza
iyo ntasinziriye umunsi ubanza njya ku kazi numva mfite intege nke cyane nkunze gufata zimwe mu ngamba nko kwirinda kunywa ibintu byatuma mara ijoro ryose ntagohetse izo ni zimwe mu ngamba mfata mu kwirinda ko nabura ibitotsi
iyo udasinzira nijoro uhora uribwa umutwe ikindi ku manywa wirirwa wumva usa n'urimo kuzengera kandi ibyo ntibyashira utaryamye ngo usinzire ugomba gusinzira kugira ngo ubashe kongera kumererwa neza kubera ko ntushobora gushuka umubiri
mu by'ukuri kubura ibitotsi bigira ingaruka ku buzima bwanjye numva ananiwe ku munsi ukurikiyeho igihe cyose naraye ntasinziriye urabyumva muri uwo munsi nguma no kumva ananiwe bikabije birangora gukora imirimo yanjye ya buri munsi mu myaka itatu ishize ndabyibuka mu gihe cya covid nyuma ya covid namaze hafi icyumweru mu bitaro kubera kubura ibitotsi
iyo ntabashije gusinzira bihagije buri gihe birangora cyane cyane mu masaha y'akazi kandi hari n'ubwo ngira ikibazo cyo kuribwa umutwe iyo ntasinziriye nibura amasaha atandatu ku munsi buri gihe bigira ingaruka ku bikorwa byanjye bya buri munsi rimwe na rimwe iyo nyoye mu karu bituma ntasinzira ndasinzira ni kimwe n'ikawa sinjya nyinywa nijoro nk'umuyisilamu iyo ngiye kuryama nka saa yine n'igice cyangwa saa tanu z'ijoro mbyuka saa kumi n'igice cyangwa saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo nkasenga mbere yo gusubira kuryama nk'amasaha abiri ikintu cy'ibanze nkunze gukora kimfasha ni ukujya ahantu heza cyane cyane aho nshobora kubona umwuka mwiza ahantu hatari za kirogoya nkasinzirana amahoro y'umutima kandi ku gihe
Well, there isn't one primary cause of insomnia. It can be caused by a lot of different things like hari impamvu imwe y'ibanze itera indwara yo kubura ibitotsi ishobora guterwa n'ibintu byinshi binyuranye nk'umuhangayiko izindi ndwara zo kudasinzira neza ibibazo by'ubuvuzi gukoresha imiti runaka cyangwa kuyikoresha nabi ndetse n'izindi mpamvu zifatiye ku buryo umuntu abamo ku bijyanye no kwisuzumwa dushobora gutandukanya hagati y'uburwayi bwo kubura ibitotsi bumara igihe gito ndetse n'ubwa burundu niba uku kubura ibitotsi bitarengeje amezi atatu umuntu akaba yamara nk'inshuro eshatu mu cyumweru cyangwa izirenzeho gato agorwa no gusinzira cyangwa akaguma ari maso kandi yari afite uburyo bwo kuryama ngo asinzire aho tuvuga ko ari iby'igihe gito kandi atari ngombwa kubyita uburwayi bwa burundu ariko kandi iyo bigeze kuri icyo gihe cy'amezi atatu ni ngombwa rwose kugerageza gufatirana hakiri kare ukaza ukavugana n'umuntu tukareba niba twatahura ikirimo kubitera ndetse bikaba byavurwa nibwira ko icyo gushaka ari uko wavura indwara yo kubura ibitotsi ikiba kirimo gushakwa ni igitera iki kibazo cyo kubura ibitotsi no kumenya niba ari indwara yo kudasinzira mu by'ukuri nakifuje ko ibyo byasuzumwa mu kigo cyemewe kivura indwara zirebana no gusinzira kugira ngo harebwe ikindi kibazo kijyanye n'imisinzirire cyaba kiyitera cyangwa se ikibazo cyo gusinzira wigaragura urugero hakarebwa niba birimo guterwa n'indwara yo kurashya amaguru ariyo akenshi ikunze gutera uburwayi bwo kubura ibitotsi hari abantu amaguru yabo atajya aguma hamwe nijoro baryamye hari kandi ugusuzuma niba ari ikibazo cy'ubu ubuke bw'ubutare bwa fer no gusuzuma hakarebwa niba watangira kuvurwa ushobora guhabwa ibinini bigufasha gusinzira cyane cyane iyo ari iby'igihe gito bikaba byagufasha mu ijoro bikagufasha muri icyo cyumweru kimwe cyangwa ukwezi gusa uko igihe kigenda gishyira hari ubwo bitakaza ubushobozi bwabyo ugasa nk'aho bigusabye kongera ingano y'ibyo ufata cyangwa ukabaho buri gihe ari byo ukoresha ibyo rero bisobanuye ko bishobora kugufasha ku rwego runaka mu by'ukuri rimwe na rimwe mbikoresha by'igihe gito mu gusa nk'uhagarika ubu burwayi guhora bugaruka ariko kandi icyo nkunze kuvuga ni uko intego yo kuryama atari ugusinzira ngo uhereyo ahubwo ni ukuryama ugakanguka ukamererwa neza kandi iyo miti ishobora gutuma usinzira ugaherayo ariko se niba ukangutse wumva ukimeze nka kwa kundi cyangwa se umeze nabi kurushaho ibyo byaba byakumariye iki rero ibyo biba bisa nko guhisha ibimenyetso gusa mu by'ukuri ubuvuzi bufatiye ku mitekerereze n'imyitwarire nibwo bukwiriye ku ndwara yo kubura ibitotsi
impfu zihutiyeho mu bana ni icyago kidakunze kubaho ariko gishengura abantu cyibasira imiryango hafi magana ane buri mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika mu bushakashatsi bushya buheruka gukorwa na kaminuza ya new york hari icyizere gishya cyo gutahura impamvu itera zimwe muri izo mpfu zibabaje
umuryango wa bigani ni umwe muri myinshi bihanganye no gupfusha umwana by'amanzaganya umukobwa wabo rozi yapfuye afite imyaka ibiri
rosi yari muzima wese yari agakobwa kishimye cyane yahoraga aseka igihe cyose yakundaga kuba hafi y'umuryango we yari isi yacu ni nk'aho ubuzima bwacu bwose bwashingiraga kuri we ibyatangiye nk'umugoroba usanzwe mu muryango byarangiye hacitse igikuba ubwo babyukaga bagasanganirwa n'umurambo wa rozi mu gitondo cyakurikiyeho
nakundaga kujya mu cyumba cye hanyuma ngezeyo nsanga atinyeganyeza mukoze ikiganza ku mugongo ubwo nibwo buri kimwe cyamenyekanye ndabonye ko atinyagambura atanahumeka ako kanya twihutira kwa muganga nubwo yajyanywe bwangu ku bitaro abaganga ntibashoboye gutahura icyateye urupfu ruhutiyeho rwa rozi
umuganga wasuzumye umurambo we yaraduhamagaye isuzuma ryabo ry'ibanze ntacyo ryatanze nk'uko byagenda ku mubyeyi wese wahuye n'isanganya nk'iryo umuryango w'abigane washakishije ibisubizo amakuru yaturutse mu bushakashatsi buheruka bwa kaminuza ya new york umuryango w'abigane wemeye kwitabira abashakashatsi basuzumye amashusho ya kamera yo mu cyumba cya rozi n'ayo mu by'abandi bana benshi bavumbuye icyaba cyarateye gupfa imburagihe All five of the continuously videoed recordings showed a convulsive event.
videwo zafashwe zose uko ari eshanu zagaragaje ibihe byo gutakaza ubwenge no gusambagurika byabanjirije igihamya cya videwo twari dufite mbere ahatari hakibonekamo ikimenyetso na kimwe cy'ubuzima twabonye ko gusambagurika byamaze akanya gato igihe kitageze ku munota Laura Gould yapfushije umwana w'umukobwa by'amanzaganya nawe apfuye mu buryo nk'ubu ubwo yari amaze amezi cumi n'atanu avutse When a child dies, it is your worst nightmare as a parent.
gupfusha umwana nizo nzozi mbi kurusha izindi kuri wowe nk'umubyeyi uba wacitsemo igikuba muri icyo gihe ariko birushaho kuba bibi iyo uhamagawe ku munsi ukurikiraho bakubwira ngo nta kibazo twasanze yari afite nta jambo ryabisobanura ugufatwa kwagaragaye mu mashusho ya kamera hamwe n'ibisubizo by'ibizamini byakozwe nyuma y'urupfu bishobora gutuma abantu basobanukirwa byimbitse ndetse bakaba banabasha gukumira impfu nk'izo Is there something that we can study from those ese hari icyo twavana muri ibyo bisubizo mu kugaragaza ikintu kidasanzwe kuri abo bana hanyuma kandi icyo twacyifashisha mu gusobanukirwa impamvu zatera icyo kibazo no kumenya abana bari mu byago byo kuba bafatwa nacyo ni nayo mpamvu ayo mashusho ya kamera zo mu byumba by'abana yatubereye ikimenyetso gikomeye mu gushyira hamwe iyi nkuru hamwe n'ukwiyongera kw'ikoreshwa rya za kamera mu byumba abana bararamo hari icyizere ko impamvu nyazo zitera izi mfu zidasobanutse zishobora kuzagaragara
umuryango wata aid utangaza ko makumyabiri na gatanu ku ijana by'abatuye icyaro cyo muri eswatini batabona amazi meza yo kunywa abagera kandi kuri mirongo ine ku ijana by'abo baturage ntibagerwaho n'amazi umunyamakuru nokanya musi yaduteguriye iyi nkuru ari mu gace ka mampungwane ho mu karere ka rumbogo
buri munsi jabu gameze akora urugendo rw'ibirometero bibiri n'amaguru ajya ku ruzi rwa mukurubane isoko rukumbi y'amazi yitwa ko iri hafi yiwe mu gace ka mpungwane ko mu karere ka lupombo mu gihugu cya eswatini nubwo aya mazi yanduye n'inzira anyuramo ikaba iteje akaga kuko ashobora kuhamburirwa no gusamanywa ku ngufu avuga ko nta yandi mahitamo afite
uko ibihe bigenda birushaho gushyuha hakumagara amazi dukesha kubaho ararushaho kuba make iriba ryatubereye isoko igihe kirekire ritangiye gukama
nk'uko bitangazwa na loni ibipimo ngarukamwaka by'ubushyuhe muri eswatini byagiye byiyongeraho dogere selisiyusi zirenga eshanu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri izi mpinduka zateje igabanuka ry'amazi n'imigezi yisuka mu nzuzi n'ubwiyongere bw'indwara ziterwa n'amazi mabi
tugomba kuzinduka tujya kuvoma amazi mbere yo kujya kwiga tujya kugera ku ishuri twamaze kunanirwa ndetse akenshi tugasinzira mu ishuri abana bacu bararwaye kandi amazi yacu ni mabi nta yandi mahitamo dufite uretse kuyanywa nubwo tuba tubizi ko azadutera indwara
imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo nka water aids na world vision irimo gushaka uko yakemura ikibazo cy'ibura ry'amazi muri eswatini ibinyujije mu gutera inkunga iyubakwa ry'ibikorwa remezo bisukura amazi n'amariba mashya cyo kimwe no kuvugurura ibikorwa remezo by'isukura umuryango mpuzamahanga w'ubutwererane bw'abataliyani bugamije iterambere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere urimo gufatanya n'abaturage b'imapungwa ane mu kubaka umuyoboro mushya w'isukuriro ry'amazi uzamurikwa mu minsi ya vuba
berekana ingorane zibageraho biturutse ku mihindagurikire y'ibihe babasha kandi no gutanga ibitekerezo ku bisubizo byabafasha mu guhangana no gukemura izo ngorane mu wa bibiri na makumyabiri na gatatu guverinoma ya eswatini yatanze ingengo y'imari igenewe kubaka imiyoboro y'amazi azagera ku baturage barenga ibihumbi mirongo ine na kimwe ikiganiro cyacu ni aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi gumana n'ijwi ry'amerika ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
uca uhagarara impande y'ujya musore ujya niwe adandaza bya bibiri bya caguwe none ko mbona yicaye hasi mwenga mfise ikibazo ko wicaye hasi n'ibirato byawe byose birasanzaye mu ibarabara sasa madame eske kuna uhakika kama unje umlikuwa nakiatafuta kweli mbona yako sana fanana mtu wa kufanya biashara na iko saa ni mlo kalombalomba
ya ahubwo je nibaza ko mfise ikibazo mana yanje impuzu zawe zose zuzuye ibyondo mada ahubwo ntiwangira ubuntu ukampa amafaranga nkabona itike nsubize iwacu umva mada niyo wayanguraza rwose ntazayakohereza rwose unyizere nuko mva aha hantu byagenze gute pe banza uhaguruke kwanza mie kabisa nilikuwa nishaye tu kama ni wa muhumuro ari wa muhumuro none nukuvuga iki aha unajua nini hawa tu wa muhumuro hawa anaangalia ko asho na kuko na roho mzuri anataka tu kukuprofite kwa hapa usishangalia na kuiba tena kafaranga kuko nako hawa tu wa hypocrite nitokee nisogele ku ariko mada uranyumvira koko urubyiruko rw'iwanyu ubwo wa mukobwa we rwantera urampondagura runsandaguriza inkweto none ubu nijye uhindutse mubi
kumbe njo vile hata bravo kabisa maake wale wakwetu mm, hapa kabizu kwenye viko balifaa bie sana kweli eh, wanakuitikisha
sofi uriko urashimira abantu bafashe umuntu bakamukubagura aho kubigaye ahubwo nta soni ufise mie nibwe na haya haya nini yenge angepasha kuwa na haya kukia bugwa alikiafaa nini huko kwanza mi nauzika sana bangepasha mukamata banamubeba ku frontiere banamuvukisha mupaka na banakuwa kabisa mana yanje mbega ikibi inzigo ikuzuyemo uyikura hewe
ntabwo bintunguye bivuzwe n'umunyabugu niko mwabaye oya wa mugabo nawe ntuhavumera nkawe wowe utanguye gufata abanyabugo bose ubashira mu gatebo kamwe madame mina uhakika kama aba bamuhumuro bangekuwa kwenu rusange ungeelewa aba tu bamuhumuro wanakiaka tu kutufanya bamaskini kuturudisha chini mbaye muko humura rwose ntibizongera kubagora munyirukana iwanyu urumva wende wende ubu ndagiye rwose ngiye kuba bisa bayi reka nsubire iwacu sinifuza gukomeza gushinyagurirwa n'abanyabugo oh yarindiraga
ariko madamu nkubona icyo utabona aba bantu baratwanga ndetse banatwanga n'urunuka ndebera nawe ureba ukuntu nahindanye kubera kungaragura hasi inkweto zo bagiye baranyanyagiza ujya ngo nsigaranye zingaye inyinshi ntabwo bazitwaye ubwo nanjye maye ngo nava iwacu ngo ngiye gushaka ubuhungiro mu baturanyi b'ibihugu ngira ngo ni abantu nsanze naho sinkamenye ko nzahura n'ibyago nzira iki se ahubwo aho nkomoka gusa ibaze ko uzira ikintu utihaye urumva icyo kintu njya kuza aha ngaha nahisemo nabi ntabwo narebye kure kabisa ulitoka pumbafu ungekuwa nawaza kubakia kule kwenu oya rero harageze nawe kuhora uriko uramuhema rero kubera yavuye iwabo aje kurondera ubuhungiro iwanyu sange bajya kwabo ninde wumvise ko aja kuba impunzi abishaka ubu yaba yari atekaniwe mu gihugu ciwe yari kuza gukora iki iwanyu mada wivunika ndigende ninshaka ingende n'amaguru nsanze imbere y'aba banyabuko ntari umuntu ahubwo ndizewe wende wende toke kwetu kabisa kwanza tuingie na wewe lakini madame mutaksi tuende utabakia tu hapo kusha kwapo kadi diable mpaka siku gani ntashima ubu ni ukuvuga ko uyobewe ko abanyamuhumuro nabo bari bafite akamaro k'ibihugu iya wapi batatusebya nini bari ujya ntiyari umucuruzi muto muto none akazi yakora ntikari kamfitiye akamaro mwese nimwamugurire namuhona cyane ntayaenda mama mama we sasa mbona gari nakatalaenda ndo mm. bando madami hapa kwetu huko unaiona na watu wenye watatusaidia kusukuma ama mm. kabisa nakatala waka yende ata yeka nta muntu n'umwe nzi ngaha kandi nanjye ntashoboye kugufasha jewe mama lakini ule papa mwenye ko naenda ule wa muhumuro satisa tusaidia kusukuma tunisukuma eh, eh, eh, ngungu iki cyangwa uri kurafyitina hapana abone nakatara tembera mama uhejeje kumutuka ibitutsi ntazi n'ingana no bisubiramwo umugizi yondoyondo none ubu urashashaka ko agufasha ariko mana yanje eh wari gutangara ukavyiyumvira imbere yuko umubwira ivyo ushatse byose nizere ko ubu wowe basi ubibonye yuko twese dukeneraniye muri aka karere cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique inshuti mwarimu duteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri iyi saha ni aha tuyahumurije mbashimire mwese gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbararikira n'ibindi biganiro byacu biri imbere kuri mikoro